Hmm, my beautiful people. hey i for don give una dis correct gist since na because you know say i tell you una say my enemy no way, but it is way in jesus name my name na bose corner gist e no dey finish You know they change The only ogbonge woman when they go inside go they bring and they come yes na me dey get the true story when for <coughs> my channel If i no dey add join am i no dey surprise even though those people no dey try to believe but at least una dey see say some dey happen. so if you never subscribe to my channel so that you go dey hear the gist every now and then, if i dey upload new video I beg my sister my brother no watch o oh, no pass revise where you dey go subscribe hit on the notification bell so that anytime when i upload new video una go dey see am so my returnees almighty god go bless you na. so my people, for those wey dey share me out god bless you na. so i no go waste una time make i carry go as i don see this beautiful gist now say no not be only me go hear this one fowl yansh don blow everything don open yes so oh, my people, he say our proverb say if you bend down dey look person yansh another person go bend down They look your own They say shakara don't end ashley eh princess ashley They say hey not be small be gay, not be small problem That they drag who go sit down near oni of ife hey princess ashley don't come on. e don't e run go back because I can't tell and say eh you think say you go do me the way when you take pursue me hey my people! una know say this kind thing na e dey sweet me say if i don dey get the correct gist <laughs> i go well di thing go make me dey laugh i don i don eh quick quick my panadol and agbo wey i take e con work by force i say no my beautiful people, wey e dey suffer dey jolly jolly dey follow me eh those better correct correct one i get correct beta pipo na wen dey believe me now i say no make i come quick quick tell una i see am o <laughs> hey hey my pipo dem say ashley dem write am comment make i see am o make na way hmm thank god that di things that are getting back to normal i think <coughs> her say i think olori naomi mom should not be far from her. He said, How how with her tender age cope with eight side chicks and all the women hovering around her. He said, especially now uh, uh, Princess Ashley, every time negative things, everything she does, the, uh, the she wrote out about um, aya ọba Ooni of Ife the king of Ife never announced getting married to uh, Ashley and she is not bearing uh, uh, is not bearing the king's name Ogunwusi she is bearing she is not even bearing king uh, queen she just bearing princess her normal name She came out herself to announce herself all by herself. Then the social media bloggers took it over from there to circulate the gist. According to what we read that she bought a social media presenter to announce and speculate it all over the places. And another rumor came that she is not getting it easy in the palace and she again is the one that is taking because now Olori Naomi is a queen, a Christian, so she is the one that has been taking all those things they are doing sacrifice in the land of Ife. That is why she is so attached. Oni of Ife is so attached to her. And now she has been following Oni of Ife since 2017, even when Zanam was there. She still uh, uh, contributed to Zana problem, the ex-wife of the Ooni of Ife from Benin City, from Edo State. Yes, guys. So not me write Now na wetin I see so now they dey read o. Um, before now I come say na me writer. He says suddenly here all the bloggers were all calling her name the ayaba the ayaba everywhere but surprising to me she's not even and eh, the only of Ife is not even pronouncing her as the wife he said in an interview to BBC with a provider, she is not married to any other woman except uh, the Olori of Odua. That is what he said and right now she take she profess uh, she uh, eh, uh, eh, made everything possible according to what they are saying that every write up that is going on on the social media that she is the one that is bringing it out just for her to be the best wife or recognized as the wife of Oni. but we never see anything as Mrs. Ogumusi. Ashley Ogumusi, we didn't see that. But bloggers are carrying it all, or she is writing it all by herself. And again, we had a speculation that she is pregnant. And suddenly, the pregnancy disappeared, which one of the uh, uh, women in the palace um, used it to accuse her, accuse her that she is the cause of Olori Naomi disappearance because what she was doing was to she was all over the king. The king is no, was no longer giving uh, Queen Naomi uh, face again. So now she had a problem now in the palace fighting for who to sit close to the king I will not to sit close to the king. And meanwhile, the king is not even paying attention to any of them now because the king is going out with somebody else that is taking to to occasions. Hey! <laughs> I laugh with Spanish. <laughs> no, no, I cannot laugh with Yoruba. It <laughs> they treat me. If you see una see the proverb you see ashley you too do o if i dey talk am dem dey come my channel dem come dey say na olori naomi na be olori naomi e dey come social media come dey do prayers e dey pray for people. dem tell am say make e no come again e lis ten to im husband e no dey come social media again una don see am e no dey come preach again okay good and fine dem say eh, eh olori naomi na social media eh, queen e wife e husband nko even the husband na na him dey suffer this is a new generation dem no be old people my beautiful people e never even quick olori na army this lady don go dey write am e sit down near king e go dey write am and ah, true true una dey talk am say who's Ooni of Ife no announce am dem say e no dey announce am e no dey announce second wife e no dey announce second wife see make i tell una na just dey deceive una sef whether the devil like it or not na so una go do do do do olori na army go come back again with celebration The day wen eh, eh, oni of ife go announce and now e go come announce and say yes o oh, my wife has given birth to <laughs> twins <laughs> una dey there dey kill una sef <laughs> <laughs> all those people. for guy wey dey ride for moto, make you enter moto. This laugh eh i dey laugh with spanish no be small my beautiful people. This lady dey make me dey laugh who god don bless no man can curse nothing wey na not do olori naomi ashley go school ashley ashley go school e different from person wey e no go school yeah e get na to get master degree holder e na im e fit king na king na him tell una say na ashley fit am na king na him tell una dat statue wey dem dey put for im head dey follow am na dat statue of di pipo she get chieftaincy title sef those for for palace those pipo wey dey carry eh, make if una no know make una know today only of ife give am chieftaincy title and because she dey carry dis thing. eh wetin dem call am eh, go dey do sacrifice na im dey help only of ife dey do sacrifice they say the the queen of the soil the child of the soil the princess of the soil aya the omo this one this one omo that one that one me i know let me say See, i can't go do bring this picture come out can't go bring and come out when only of I do uh, eh, sixth year anniversary make everybody know say with oni of ife dey together for london na e come bring am come any of una wen be woman yes good and fine the wife oni of ife go marry many wives then make e marry na make e marry make we know say e don marry no be all this one when tomorrow ayaba next tomorrow ayaba na that one dey vex me all this one wey dey come out now na actually don gbege don run go no be small wahala for palace my people. dem don tell am say eh no come try nonsense when you try with naomi o for here o eh my sister ask me say pass money pass am eh una go hear from me tomorrow um, i go i no wan show the person face you see person wey e pass am eh shebi you say you be ayaba now anoda one don come ashley don gbege ashley don get belle na im just dey press belle dey come out di lady di eh, only of ife eh, that woman i no go call am side chick e disgrace her say you no even get any belle wey your belle don disappear eh don disappear na e don run go na so you go go dey put different kind of things dey write and put for there eh dem no announce you dem no you no dey bear even you no dey bear only of ife name person wey dem marry her second wife if dem no introduce am e no go bear di Ooni of Ife name ah you cut leg or you cut hand don all dis pipo just dey carry fake fake news dey go wen dem no even know news dem no even know anything. any woman make i see na why you stand why you run The day wey Ooni of Ife wan do sacrifice again go call you the queen of the soil ah, abeg make una leave the comment for una for